igicumbi cy'ubutabera ubucamanza ubucamanza niyo nzira yonyine yo kurenganura mu kuri ntawe ugucuritse ngo agutsikamire yitwaza imbaraga kurusha kandi amategeko akamurikira abari mu icuraburindi maze bakabona umuco uturuka mu rumuri rw'ubucamanza ubucamanza mu rwanda ni ikiganiro mutegurirwa n'urukiko rw'ikirenga
reka tubahe ikaze inshuti bakunzi b'ikiganiro ubucamanza mu rwanda ikiganiro mutegurirwa n'urukiko rw'ikirenga naho nge ubagezaho iki kiganiro nkaba ndi frank mario sebudandi mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi turagaruka ku bijyanye n'igihe cyo gusubirishamo imanza ku mpamvu z'akarengane ese ni ryari bigenda gute ni ibi tugiye kurambura ntujye kure mu kanya turaje dukomeze
wiba ntibindeba amagana ruswa ushize amanga ruswa n'ibijyana nayo byose ni icyaha buri muntu akwiye kwirinda kuko usibye guhungabanya ubukungu bw'igihugu inadindiza uwayitanze ndetse n'uwayihawe ubu butumwa ni ubw'urukiko rw'ikirenga igicumbi cy'ubutabera nk'uko natangiye mbibabwira yuko uyu munsi mu kiganiro cyacu ubucamanza mu rwanda turagaruka ku bijyanye n'igihe cyo gusubirishamo imanza ku mpamvu z'akarengane nk'ibisanzwe si isomo twumvishije ubwa mbere ahubwo dukomerejeho kugira ngo turusheho gusobanukirwa kandi ikindi turagusaba kugira ngo ugumane natwe ndetse niba hari ibyo ushaka gusobanuza ni byiza yuko waduhamagara kuri nomero ya telefone turi buguhe dusoza ikiganiro cyacu ese ninde ugiye kudufasha muri iki kiganiro njyewe ugiye kugitanga nitwa imanirahari jerome nkaba ndi umwanditsi w'urukiko rw'ikirenga reka turebe ku bijyanye n'igihe cyo gusubirishamo urubanza ku mpamvu z'akarengane kuko ibintu by'amategeko cyangwa se mu bijyanye n'imanza amategeko agenda ateganya igihe igikorwa runaka gikorwamo igikorwa runaka gikorwa muri iki gihe urubanza rurujirirwa mu gihe kingana gutya no gusubirishamo urubanza ku mpamvu z'akarengane bifite igihe ntarengwa icyo gihe ni iminsi mirongo itatu aha byumvikana hari ubwira iminsi mirongo itatu agahita we agahita akubwira ukwezi ntabwo ari ntabwo ari ukwezi kuko ukwezi gushobora kugira iminsi mirongo itatu n'umwe makumyabiri n'umunani makumyabiri n'icyenda aha rero gusubirishamo urubanza ku mpamvu z'akarengane bikorwa mu gihe cy'iminsi mirongo itatu ibarwa uhereye umunsi ubisaba yamenyesherejweho imikirize y'urubanza ahubwo twakwibaza ngo tuti iyo minsi ibarwa iti kuko hakunda kuba ikibazo nanone abantu ugasanga babibara ku buryo butandukanye rimwe na rimwe ugasanga cyangwa se akenshi umuntu ikirego cye nticyakiriwe kuko yabaze igihe cyo gusubirishamo urubanza ku mpamvu z'akarengane nabi iyo minsi mirongo itatu mu manza mbonezamubano imbonezamubano byumvikane imanza zitari iz'inshinjabyo imbonezamubano ubwo harimo imbonezamubano iz'ubucuruzi iz'umurimo iz'ubutegetsi ni iminsi mirongo itatu ibarwa hakurikijwe uko ibihe bibarwa mu minsi uko itegeko ryabiteganije ryabiteganije gute ryateganije ko iyo minsi ibarwa hakuwemo iminsi y'impera z'icyumweru iyo dukunda kwita ama wikendi ku wa gatandatu no ku cyumweru n'iminsi y'ibiruhuko byemewe n'amategeko ni ukuvuga ngo ubara iminsi mirongo itatu utabariyemo ukuyemo iyo minsi y'impera z'icyumweru n'iminsi y'ikiruhuko bivuze ngo ubaze ku minsi mirongo itatu ukabara rimwe kabiri gatatu ishobora kure ishobora kugera muri mirongo itatu n'umunani n'ingahe ariko ariko itegeko rikaba ryo ribara iminsi mirongo itatu y'akazi niba ariko twabivuga y'akazi naho mu manza z'inshinjabyaha biratandukanye uko iyo minsi ibarwa mu manza z'inshinjabyaha ubara iminsi ikurikiranye ntawe ukuyemo ni ukuvuga ni mirongo itatu nyine ku mubare ni iminsi bakunda kwita mu gifaransa ngo lejuru karandiriye karandiriye ni ukuvuga ngo uko karendari imeze kubara ngo itariki ya rimwe kabiri gatatu kane gatanu ukabara iminsi mirongo itatu habariwemo iminsi ya wikende imwe y'impera z'icyumweru n'iminsi y'ikiruhuko ni uko iyo minsi ibarwa umunsi wa mbere ni ukuvuga ngo umunsi wa mbe- wamenyeyeho urwo rubanza ntabwo ubarwa ariko umunsi wa nyuma urangiza urabarwa turizera ko aho noneho byumvikanye cyane abantu bajyaga bagira ikibazo cyo kubara iyi minsi ni uko ibarwa Ah, twareba rero nanone uko ikibazo cy'akarengane noneho gitangwa n'uko gisuzumwa ikibazo cy'akarengane gitangwa giti umuntu ushaka gusaba ko urubanza rwe abonamo akarengane rwasubirwamo ku mpamvu z'akarengane abikora ate atanga ate icyo kibazo tukita ikibazo kuko biba bita- biba bitaraba urubanza Ah, umuburanyi ubonye hari akarengane mu rubanza urubanza rwe yaburanye kandi rukaba nta yindi nzira y'ubujurire rusigaranye ni ukuvuga ngo urubanza rumaze ruciwe ku rwego rwa nyuma akabona rurimo akarengane nk'uko twabivuze yandikira perezida w'urukiko ruri hejuru y'urwacu urwo rubanza amusaba ko yasuzuma ako karengane kumwandikira ni kimwe hanyuma kubimugezaho ni guti aha niho ngira ngo bisobanuke cyane inyandiko yamwandikiye isobanura ako karengane E, iriho n'imigereka yose ya ngombwa urubanza rwaciwe ni- n'ibindi n'ibindi abona biri ngombwa yamushyikiriza wenda birimo n'ibimenyetso byose binyuzwa ku murongo w'ikoranabuhanga witwa sobanuza inkiko aha dukunda ku- gu- gu- guhura n'ikibazo ugasanga umuntu arimo arasaba ko urubanza rusubirwamo ku mpamvu z'akarengane ariko akabinyuza muri sisiteme ya ICMS iriya sisiteme yitwa ICMS yo igenewe gutangirwamo ibirego ntabwo ari ugusaba ko hasuzumwa ko urubanza rwasubirwamo ku mpamvu z'akarengane gusaba ko urubanza rwasuzumwa ku mpamvu z'akarengane bifite umurongo w'ikoranabuhanga wihariye ari wo witwa sobanuza inkiko babyandika no mu ijambo rimwe sobanuza inkiko sobanuza inkiko niwo murongo unyuzwaho ubusabe bwo- bwo- bw'uko urubanza rwasubirwamo ku mpamvu z'akarengane perezida rero wandikiwe ibyo twabivuze arabisuzuma yakwemeza ko urubanza rusubirwamo ku mpamvu z'akarengane nawe akabisaba perezida I- ntabwo yakwemeza yabona ko urubanza rukwiye gusubirwamo ku mpamvu z'akarengane nawe akandikira perezida w'urukiko rw'ikirenga abisaba nawe izo nyandiko ze na raporo yakoze abinyuza kuri uwo murongo wasobanuza inkiko sobanuza inkiko perezida w'urukiko rw'ikirenga niwe ufite ububasha bwo gufata icyemezo cya nyuma ashingiye kuri raporo zakozwe hanyuma akemeza ko urwo rubanza rwasubirwamo ku mpamvu z'akarengane cyangwa se ko nta karengane karurimo Ah, iyo rero umuburanyi wari wasabye perezida w'urukiko ruri hejuru rwaciye urubanza twabivuze a- a- atishimiye igisubizo ahawe ni ukuvuga igihe perezida asubije ko we nta karengane abonamo uwo muburanyi afite uburenganzira bwo kubijyana ku rwego rw'umuvunyi urwego rw'umuvunyi narwo rurasuzuma narwo rukasaba perezida w'urukiko rw'ikirenga narwo runyujije muri sisiteme ya sobanuza inkiko nta yindi nzira inyuzwamo ibijyanye no gusaba gusubirishamo urubanza ku mpamvu z'akarengane uretse uwo murongo wasobanuza inkiko hari ababizana mu ntoki usanga bakababyandika bakabizana ku rukiko mu ntoki ntabwo byakirwa basabwa kujya kubinyuzamo uwo murongo wasobanuza inkiko hari abantu baba bari muri gereza bagashaka imanza zabo zisubirwamo ku mpamvu z'akarengane bakandika bagakora imyanzuro ugasanga rimwe babihaye abantu babo bari hanze ngo babibazanire ku nkiko ariko siko bikorwa ahubwo babiha ubuyobozi bwa gereza bukaba ari bwo bubyohereza urukiko ubwo busabe bwabo bwabo bukabwohereza urukiko binyuze muri uwo murongo wasobanuzi- wasobanuza inkiko kandi twakwibutsa ko mu- muri sisiteme yasobanuza inkiko harimo mo for- forumire ndabyita iki mu kinyarwanda harimo inyandiko yateguwe yuzuzwa wuzuzamo ubusabe bwawe akaba ariyo wo- wohereza binyuze muri uwo murongo wasobanuza inkiko Ah, iyo urwego rw'umuvunyi rusanze nta karengane karimo nk'uko twabivuze birumvikana ru- ru- ru- ru- rusubiza umuturage wa- wa- wa- wari warusabye ko rwasuzuma hanyuma bikaba birangiriye aho ngaho Ah, reka eh, ahangaha naho turagira ngo twibutse eh, ikintu gikomeye cyangwa se ikintu dukunda guhura nacyo iyo urwego rw'umuvunyi rumaze kubona ko urubanza rurimo akarengane rukabibwira umuturage cyangwa se umuburanyi ko urubanza rwa, eh, ru- ru- rwe rwasanze rurimo akarengane hanyuma rukandikira ruba rugomba kwandikira perezida w'urukiko rw'ikirenga rubisaba turi aho rero ababuranyi benshi batekereza ko iyo urwego rw'umuvunyi rumaze kuvuga ngo urubanza rurimo akarengane biba birangiye bakumva ko urubanza rukwiye guhita ruburanishwa duhura nabo bakatubwira ngo none ko urwego rw'umuvunyi rwavuze ko urubanza rwanjye rurimo akarengane kuki mutamburanisha aha turagira ngo tubyibutse ntabwo biba birangiye niyo mpamvu urwego rw'umuvunyi rwandikira perezida w'urukiko rw'ikirenga kugira ngo nawe abisuzume byumvikane neza umuyobozi ufata icyemezo cya nyuma cyo kwemeza ko urubanza rwasubirwamo ku mpamvu z'akarengane ni perezida w'urukiko rw'ikirenga wenyine abandi abandi bayobozi barimo waba mu perezida wa, wa, wa, wabisabwe ku rwego rwa mbere bo nabo basaba perezida w'urukiko rw'ikirenga umuvunyi nawe asaba perezida w'urukiko rw'ikirenga Ah, kiri gusa ku manza zaciwe n'urukiko rw'ubujurire nk'uko twabivuze umuburanyi ubona ko harimo akarengane we ahita yandikira perezida w'urukiko rw'ikirenga perezida w'urukiko rw'ikirenga akabisuzuma agafata icyemezo cya nyuma kidafite ahandi hantu gishobora kujyanwa aha rero kandi nabwo eh, byumvikane neza urubanza ruci- rwaciwe n'urukiko rw'ikirenga ni ukuvuga ngo urundi rubanza rwaciwe n'urukiko rw'ikirenga atari urubanza ru- ruciwe ku mpamvu z'akarengane ntirushobora gusabirwa gusubirwamo ku mpamvu z'akarengane mu yandi magambo ibyemezo urukiko rw'ikirenga rufata ntabwo bisubirwamo biciye mu nzira mu zindi nzira eh, zaba ziri inzira z'ubujurire cyangwa se gusaba ko byasubirwamo ku mpamvu z'akarengane ntabwo ibyemezo by'urukiko rw'ikirenga bisubirwamo kireka ibyerekeye imbabazi zishobora gutangwa na perezida wa repubulika ni ukuvuga ngo ku manza zaciwe n'urukiko rw'ikirenga ziguma gutyo zishobora guhindurwa biciye mu, mu zindi nzira ah, z'ubujurire nta zindi nzira z'ubujurire ziri inyuma ku, zi- ziri inyuma yo ku byemezo bifashwe n'urukiko rw'ikirenga kereka nk'uko nari mbivuze ku bijyanye n'imbabazi za perezida wa repubulika kuko hari urukiko rw'ikirenga rushobora kuba rwa- rwakatiye umuntu i- imyaka wenda makumyabiri y'igifungo ariko perezida wa repubulika akaba ashobora kumuha imbabazi akafungurwa atarinze gukora iyo myaka yose mwakoze kubana natwe mwakoze kuba mwaduteze yombi turabashimiye cyane iki cyari ikiganiro ubucamanza mu rwanda ikiganiro mutegurirwa n'urukiko rw'ikirenga nizeye ko mwasobanukiwe neza igihe cyo gusubirishamo imanza ku mpamvu z'akarengane hari n'ibindi byinshi tuzakomeza tuganiraho kuri iyi nsanganyamatsiko idasanzwe kandi ikenewe cyane mu buzima bwa buri munsi njye nitwa frank mario sebudandi imana ibarinde igicumbi cy'ubutabera ubucamanza ubucamanza niyo nzira yonyine yo kurenganura mu kuri ntawe ugucuritse ngo agutsikamire yitwaza imbaraga kurusha kandi amategeko akamurikira abari mu icuraburindi maze bakabona umuco uturuka mu rumuri rw'ubucamanza ubucamanza mu rwanda ni ikiganiro mutegurirwa n'urukiko rw'ikirenga